e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso re bua ka bonnanengana ba ba rona ba di-pumpkin tse di-joy of bundle tse tsa rona tse di celebration tsa rona <laughs> di-joy ya celebration tse tsa rona tse ke se gore ba shotlega Mm, re ba tlhokomele tlhe re fe bo mama maela gore re ba tlhokomele ja mo setlheng se re le mo go sone se bontsi ba nako mo setlhe se sa mariga se ke malwetse a feng a ba tshabelang tlhe o itse ka mariga ka mokgweno e gore batho ba phela ba le ka mogare ga ntlo ka teng ka moka la bothitisi ba ko ntle o fitlhelele gore batho ga ba tlhape mabogo sentle ga batho ba ntse ba gotlhola kapa ba ntse ba tshwara mo go leng leswe ga banke ba tlhapa mabogo a ka ba tshwanetse so gantsi ngwana ga tla ba fitlha ba tshwara those surfaces or mogolo le ena a tshwara a ba tshwara dijo tsa ngwana mantsi mm. mamalwetse a mantsi a tshwarelang bana ka setlha sa mariga ke gone bolwetse ba go tsholola um eh, bolwetse ba yone bronchopneumonia mo e leng go gotlhola teng le bone bo bronchiolitis and then ga o na le bana ba ba nang le problem ya di-allergies especially ya malwetse a mafatlha gantsi ba na le go nna le um di asthma attack tse dintsinyana ka baka la one eh, di-infectious tseo tsa tse di virale kapa gone go nna go sedidi ga setlha sa rona mm um jaaka jaaka o kaile jalo gore a a gore bontsi bana go fitlhela re dutse mo ntlong jaana um re tshaba go tlhapa matso gore re metsi a tsididi hei a bone a bone a bone go siame gore ba phele mo ntlo re ntse re go tsididi se ka ya ko ntle kwa ga tshameka ko ntle kora re boela mo ntlo go tsididi a go siame gore re ba phele mo pele ga hitara mo dikobong motshega rotlhe go tshamekela ko ntle gone ga se bothata ka gore ngwana ga a pesitse sentle wa kgona gore ga a le bothitho wa kgona go tshameka sentle ko ntle as long as a sa kolobetse matsogo and then a fetsa a gatsela thata se se tshwenyang ke gore ga ba se ba dutse mo ntlong yanong le rona ga re ebule difestere thata yalo ka gore go tsididi so ventilation um ga re uh, kgonagatse mowa o lesio wa bosigo gore kgone go tswa gore go sone moanyana o phepanyana so ventilation e nna bothata and then go circulate tsone di-viruses tseo le di-infection tseo ka baka la yone ventilation e seong and then the other mm. thing e bena yone ya gore ka gore gape yaanong batho ba gatsetse ba tshwanetse ditlape ga ba tlhape mm. mabogo so mm. it's not a problem gore ba tshamekele ko ntle ba tshameke sentle le ditsala tsa bone go monate ka di-bicycle yalo yalo especially ka go le um di-holiday yana mare go ba di khipa ka fa gare ga ntlo ba shebeletse television hela ba sa dire sepe nagana gore every time ga go ntse go gotlhola go batho ba ntse ba tshimole di-viruses tseo di dula ka fo teng gantsi ga di security sentle ka gore di re le tsone di tswetse ka gore batho ba rametse hitara so it's not a, mm-hmm. it's not a bad idea ba kana ba tshameka ko ntle ga gona bothata e bontsi ba nako ga o tsena ko bookelong kwa o tla fitlhela go na le wode ya bana o tla fitlhela ba tlhomola pelong ena o ipotsa gore ao batho ba ba tshwere keng ke gore ntle le ba ba shileng ba re tle re ba bone ba ba le ko wodeng ya bone bontsi ba nako bana ke eng se se dirang gore ngwana a feleletsa a mogwetse ko bookelong ga setse a na le eh, bolwetse ba mafatlha bronchopneumonia kapa yone mm. bronchiolitis mm-hmm. ke bolwetse bo e leng gore mm. ga ile ko ngakeng kapa ko tleliniking ba ka mofa antibiotic gore ga a bone mare yaanong ga e le gore ngwana o ka fa tlase ga dikgwedi tsa six months especially ka re bone ebile ba bannyanenyana ba eh, masole a bone a mele ga itse a nne strong sentle ke bona e gore re feletsa re ba dinka especially ga e le gore wa hupelwa gape ga e le gore ngwana na le mogote o ka reng ga o fokotsege la ga ngwana ntse ana treatment ga o bona e ka re yaanong ngwana wa lapa ga sa tlhola a ja sentle ga o bona gore ngwana e ka re o tlhoka go kry-a oxygen kapa o tshwanetse a fiwe di medulize then ke mo temong ngwana e le gore o tshwanetse a ditele mo sepatala mo baneng ba ile e gore ba tsholla go tsholla le gona ka diboa kere go le ga ngwana ko lapeng a ka fiwa motswako um eventually wa go stopa ka bo one se se botlhokwa ke gore ngwana a se ka omelela ga o bona gore ngwana o ntse a tsholla sebaka yaanong ebile wa gotela ore go simolola go nna le madinyana mo mantleng a gage ga o bona e ka re ngwana ga ntse a tsholla yalo ka re yaanong wa omelela phogwana ya wela matlholone mm. ka re a wela ngwana e ka re o latsile ga sa tlhola a ja sentle kapa le go tlhatsa yanong go nna teng ke mo teng mo e gore ngwana tshwanetse a diitele e gore a kgone go tsengwa dipitse a kgone go tshwala medise o bua ka phogona gore a wela mo malobemong re dira metla e le ditsela tsa ka re re hei a ba malatsing ena ba wela diphogona bana e be nna gore e go a wela yaanong ke ka gore ga re sa tlhola re dirisa mareo a gore ba wela diphogwana ke one gore o re re ngwana o dehydrated ke ga e wetse ee, phogwana go ruta batsadi yanong ba e itse gore ga phogane ka re se tsewela ya ke teng mm-hmm. hello oh oh okay na ke teng na ke teng yo oh okay eh, eh ke re bo balo ba rutilwe eh. batsadi ba itse gore phogana ga e wela ga se tlhalo o ya go batla eh melemo e sa siamang o itlhela gore o ba ngwana phogwana ba itse yana mm. gore ga phogana e wela o tshwanetse o fe metsi ka gore go raya gore ngwana wa omelela ke ke mo go sone setlha se jaaka re ntse re tsweletse pele re le batsadi nako tse dingwe dikolo di tswetse ra batlogela ra ditirong ke tlhokomelo feng e maleba e re ka batlogelang yone ko lapeng le ga ke tswa tirong ke le motsadi ke so se feng sa ntlha se ke tshwanetse ke se lebelele ga go tla mo itekanelong ya bana ko lapeng ga e le gore go a kgonega mo baneng ba ba leng vulnerable ke bana ba e leng gore ba bokoanyana ba na le malwetse a e leng gore a dira gore mebele ya bone e nne bokoa ga go na le melemo e ba tshwantseng ba yone diragatsa gore bana ba nwa melemo sentle ke teng wa nkutlwa oh okay nya o feta o kgaoganyana me o kana wa tswelela o oh, ao shamene ke ditse mo sekotleng se sa ka se ke se ratang <laughs> um diragatsa gore ngwana o kry-a di-supplements ga go kgonagala tsa go booster immune system go booster masole a gage gantsi re prescribe tse di na leng zinc um mm. di-supplement ka gore tsone ke tsone tse di boostang um mebele tse di nang leng vitamin c gape di botlhokwa tiragatsa gore bana ba tlhape mabogo ga go kgonega le bagolo ba ba ba tlhokomelang ka gore ka ke umakile mm. gore go sa tlhape mabogo ke one of the ways e le gore di infection tse di a tsamaisana diragatsa gore environment e na le mo go yone e sekolo ebile e warm phefo ya rona ya mo mafikeng e tsididi tota ebile e a omeletsa e na le go omeletsa mo metsi so ga e le gore kgona mm. go nna le humidifier dirisa humidifier gore o tle kgone go futhumatsa environment e le mo go yone le gore e tle e nne moe go feta ga go mm. ga ngwana a nna le malwetsinyana make sure gore o mo fa melemo e, e mo siametseng mme ga o bona kare ngwana ga nne botoka ka nako o seka dula sebaka ka ngwana o ntse gore ke tla bona ke tla bona gore o nna yang mm. mo itse ka bonako ko ngakeng kapa mo itse ko tleliniking gore ba kgone go mo moga melemo e, e siameng kare ke lone setlha se e leng gore gantsi o kry-a bana ba ba ba ba tlhokofala ke ke rata go dirisa lefoko le mara bana e le gore ba complicate ka gonne mme a dutse nako yana tsere re ke bone pele re ke bone pele ke nne ke family monyana yaka ke bone gore o ya ya so ga o bone kare hmm. ngwana wa lepelela yano ga nne botoka especially ka ka setlha se e leng gore infection e di tsamaisela ka bonyakonyana mo itseng a keng gore a tla kgone go chekiwa ga e le gore o tshwanetse a dintiwe a dintiwe ga e le gore hmm. ga a dintiwe mme ka sure gore o mo family mo e, e prescribileng doctor go na le bana ba motho a teng he na ke itse bana ba bangwe ba ntse yaka wa hmm. lwala mme o sentse ne a le matlhagatlhaga o sentse kore ga a feta fa le um mogote kwa godimo wa bona ore o na le metsotsong ya ne le a fetang a tlhoafala wa bona ke teng matlhong yana la ko tlase mare motho a hmm. teng o tshameka gore a ke tshwanetse ke tshwenyege ka ngwane o ntseng jalo o itse gore ke nne ke nne doctor ya bana le weng because bana ga e ba bui maaka ngwana ga a eh, eh. lwala wa lwala so mm, mm. bana ba rata go tshameka sheng bona ba ithatela motshameko le ga ba lwala ba rata motshameko so ngwana yaanong ga mm. se gana go tshameka e bele e gore yaanong go serious yaanong o a complicate le a le gore ngwana teng o santse na a tshameka santse na a batla dijo ga o bona gore mare ke sebakanyana ngwana a sa nne botoka ntse a ntse a na le mogote a ntse a tsholola kapa a ntse a kgothola nna ke satseng ke re mm-hmm. mo itse gore batle ba mo ka gore bana itse until motho a teng tota hela o kgona gore a itlhoke ka gore a ja monate go le monate a tshameka mm. so a o bona gore ngwana yanong o setse a na le three days yanong, ke ntse ke moga molemo wa mogotse mogotse wa teng ga o tsamaye kapa ngwana o santse a gotlhola o ke ntse ke mo fa di-antibiotics kapa ngwana o santse ne a tsholola ntse ke mo fa metsi a letsholo maro o santse a tsholola then o se emela gore ngwana a go fete dibeke tse pedi be le gone goreng e re ke go bona doctor gore bone gore go diragalang mo itse ka bonako fela ga e le gore ke ntho e le gore e nnyane then o tla kry-a melemo hela doctor o tla go reassure gore nya tsweletsa hela yalo ntse o mo naya melemo eo but ga o batle mm. gore o dile ka ngwana e, e le gone go setse go go setse go tlhakatlhakana e be e le gone o tapogelang ko o sepatala mm, mm-hmm. molaetsa mogolo o o tlogelang batsadi ba rona le batlhokomedi ba bana ka se re buang ka sone ke o feng jesang bana disopo tlhokomelang bana thibang bana ba futhumetse ga ba tla go tshameka ko ntle mo tlogela tshameke ko ntle mo apese sentle um enjoyang setlha sa mariga mare lekang go bula difestere just make sure gore go nna le ventilation mm. and ha o bona mm-hmm. ngwana e le gore o lwatse sebaka yaanong mo itse gore a ye go chekiwa mm-hmm. doc re lebogile thata dr leo go lebogile nna ke ngaka rona ya bana ya ka gale pediatrician ya rona eh, dr leo reng re buisana le ene ka bana um malwetse a tshabelang bana mo setlheng se re le mo go sone se eh, a re ba tlogeleng ba tshameke ko ntlentlheng ka ntlha gore ke e nngwe gape ya ditsela tse e le gore ba kgona go ikotlolola ka yone eh, ntle le fo a re tlhapeng matsogo re se ka ra re go tsididimetse ya tsididi eh, a mollo a teng a kere o botshasa vaseline mogote o botshasa vaseline ga o fetsa foo o tla bo o feditse kgang ya gago e ka jalo a re se ka ra e feleletse le gore tsentse itekanelo ya rona le a bana mo kotsing ka ntlha ya gore ra re go tsididi go mariga ga re batle bana ba tshameka ko ntle kwa a ba ye go tshameka ba ye go tshameka ko ntle kwa ba ikotlolole ba kopane le ditsala ba itumelele malatsi a bone a boikhutso gore kwetsikeng botshego gatla go robala ba le a tsena mo mothateng o lapile gore eh a ba itumelele nako a bone ntlheng bonana ba ba rona ba mme fela ga a lolatlhe a re se ka ra ba ngwana sebaka re re re tla bona eh mo bangana ntse fela na o itse a ba siama eh eh o se ka gembola ka botshelo jwa ngwana gore mo malobanyana ntse yana a ba siama o tla siama a re iseng bana ditleliniking le dingakeng ba gaetsho